people hello queens hello kings we are back yes so you're welcome back to our youtube channel omo no be smart today apple kimo yes so that is olori shekinat olori Shek giving give in fact yeah, not be small come on give it to him not be smart today apple you see this polygamy matter eh? this polygamy matter eh? <laughs> it's not for the faint-hearted it's not for the faint hearted though. if you know say you get shaky heart eh, you know work Not just think am no ever think am because eh the premium cry yet eh, not be here my people my people Now welcome back to our youtube channel yes so olori shekinat just dey remind us every time every time every time every time that she is still in the game yes so i go put volume for this video make una see wetin olori and her king yes so na the king na im dey her back That is oba elegushi behind her rocking her see as she dey carry bomb bomb dey hit oba hey all dis king dem dey enjoy o no be small thing see bomb bomb na see yansh see yansh omo no be small thing dey happen i i just dey imagine how this woman go be when she dey younger yes so because eh, she's a she in fact eh, Now all these ones they be fashionistas not be smarting. Now they get fashion forget wetin all those ones they talk Now all these in fact eh, this eh, valentine this valentine the pepper eh, not be small if you know say you be single person eh, i feel for you oh. i feel ah no no no no no no no no be smarting. if you know say you be single person i follow you ah no no no no i sympathize with you let, let me put it like that eh not be small pepper these people put for our eye yesterday all be small even see olori shekinat olori shekinat wey come outside come talk say she know her husband That she know say men she know say her husband dey womanize and the time wey be say the husband dey come for her the husband dey do wetin e dey dey with other women ha no be small thing abeg women dey and women dey everybody with wetin dem dey find some people go do anything eh for position of power my people hmm. i know some people go dey talk say no be so no be so but some people will do anything for the position of power like just to the power position no be small my people hey in fact <laughs> eh so my people, will oh, not be small tin dey happen una know say eh, oba elegushi don't marry second wife yes so oh. and they still get say get one that babe like that's one fine girl like dat wey you say don't carry belle for oba elegushi but eh, eh has not let this one stop her because she knows that she is the one and only olori senior olori anybody that comes come after her under her she no send anybody oh. yes so she no send anybody as she did like this. so eh she just thing the thing eh he just get her head today this woman i don talk her nothing no woman go fit pursue her from her husband house no woman i when i first see her I say shu no be only olori shekinat be this Only olori shekinat na him dey kpakuru one like this with her husband i can't look the man wey social shu na her husband as i look the face i say hey, na kabiyesi be this oo oh, leg bushy. come on come on in fact eh I'm i i love seeing love i love seeing people happy i love seeing people you know, doing things like this, mostly with their loved ones. So be saying, I oppressed, I will be oppressor, I been oppressed. Yeah, uh-uh. eh. Like you and your loved ones living the life, doing well, you know, enjoying yourself, enjoying yourself. Not be smarting the apple. You see. say, you feel up, you don't feel up. Make a pull volume say for one of the videos. I go pull volume when I watch up at the end of the video. make una hear the soundtrack make una still vibe to am valentine still dey o no be only one day be valentine Oh! in fact eh, the whole of the weekend eh, na valentine everybody in the spirit of val everybody in the spirit of valentine yes so olori shekinat digging it everybody people call the one that station where the other olori uh, the other beg, we we no know Now this one I we know so now this one I be say we dey wetin we dey hear. Now this one I we know yes so checking shekinat we know when shekinat come come outside come talk about her daughters her daughters say you no get with her daughters go feed do we wey man go fit do wey her daughters no go feed do wey people they want the body shame her They want the shame her say she dey born so so girl so so girl she say yes so, what her daughters can do what her daughter know yeah her daughters know say now she no sure say one man one boy go fit know one walk on knock knock her children out say never Mama, I feel bad, bad gani. yes I abi na fi gun gbagun be how they speak speak the yoruba pass yes so they go drag her for there they go drag her. she so much has confidence in her children and then in fact and eh, forget she be queen she dey be focus on her children. And to think this queen was almost leaving, oh, yeah, so sometime last year, she got angry, she got tired of the king when she realized the king don't impregnate another person. After the king, you don't first impregnate one, come marry and for us, come go impregnate another person. When she got talk, say this king don't do it, he don't day. One day, um worry her not the one they worry her mental health you know she not they feel they think straight again she's not happy she wanted to leave now so online laws begin they beg her say no woman not come out oh Mama, no no out, oh you no go come out for another woman to come sit down take care of your children Be how you won't do am pass e no ever ever ever makes sense yes so oh, say e no ever ever ever makes sense Now she say okay now since now, so yeah, save money make all of dem do with you na make all of us they make with the passion they go make with the passion, pash the marriage they go but uh, now we see that she is happy i think the thing with polygamy is understanding when everybody understand each other you get one uh, uh, saying wey people they talk say polygamy is not hard when you have money when you have money e, eh? ino go even de reason na se poligami di wanti, se you go just de vibe, de go na lay yo, oh, na lay people wey gen money sefe, eh, poligami non de sweet, non de set wey for di asay son tay so, hmm hmm you know they set well for their size. sometimes forget the money say at least you are meeting this one's needs you are meeting that one's needs. not be about meet this one need meet that one not be one woman i first married the man with the heart of say she married the love of her life yeah so but now our attention everything what she they get from her husband now we come they divided come to go another woman when husband when you are when you go cuddle with your husband your husband go tell say eh, now another woman turn no now another shoe ah no be small thing o many many many many other things like that most say one una come get children in fact eh this one pikin do this one you no go fit side down that one pikin you no go fit side down omo polygamy is not for the faint hearted o oh. it's not for the weak at all if you know say you wan do polygamy eh make sure say you don chop belleful no be say chop belleful say money o oh. chop belleful for wahala chop belleful for problem Short belle for headache headache yes o oh, not be smooth. headache anyways my people that saw the matter be oh that saw the matter be i really i'm really happy that uh olori shekinat is happy i'm happy that she's happy i'm happy very very happy that she's enjoying herself because to think she really really wanted to leave this marriage at some point because she was tired in fact eh, truly truly eh, people were person will talk say marriage na now na huddle say eh, now they don't like you say the thing eh, you know easy not be smooth journey not be sweet smooth smooth, sweet ride like that. So oh. say, but uh, with faith, with love, and everything. When I will continue to do it. they push and they go, and I will continue to do it. They ride, they go, they ride, they go. Ah, now when people see waiting, they happen. When they come close and they go, they say, "Oh man, this thing not too serious." But when they there after they look and they go, they say, "Oh God, when oh God, when I tap in your blessing, I tap in your." I bet you they say this kind of thing now. If you don't know the main story, now you go say, hey, "The king is very, very faithful." This king eh, I only Olori Shekinah say this man wey una dey see so na better womanizer na una dey see so but she know say this man will always come home to her and she know say this man will never ever disrespect her. Anyways my people now so the matter be o make I leave una make una watch the video but make una no forget to like and subscribe to this channel. I'll see you in my next video lovely people. Bye tó tapá tẹsẹ̀ gbogbo ara ń sọ̀rọ̀ gbogbo ara ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin bọ̀bọ̀ rànjú sọ fáwọn bọ̀bọ̀ máa rànjú mọ́ ọlọ́mọdé tí lọ́kọ̀. olóṣè. I do want baby.